iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa mbere itariki indwi y'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kubona federike nkurikije yateranije ibiganiro byo kuri ino saha ya saa kumi n'imwe n'igice nta muntu muri amerika ndumva agira ngo eh, ngo ndagonagonwa ngo manga imyaka ine iraheze ngo mana ntiheze canke imyaka umunani iraheze ngo mana ntiheze uyu ni silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi avuga ku matora y'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe inyigisho twokura muri ayo matora mu burundi ni nyinshi cyane mugabo jewe nibaza ko mu burundi guteganya amatora turabizi uyu nawe ni perezida pierre buyoya nawe nyene yahoze arongoye uburundi avuga nawe nyene ukuntu abona amahiganwa y'umukuru w'igihugu ariko aragenda muri amerika reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugezi wacu oriane itangishaka oriane urakoze cyane frederic nkundikije ndabaramukije imwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano muri amerika umuyobozi mukuru w'ibiro by'iperereza bya amerika james comey yari yabwiye inama nshingamateka y'uko atacahindutse mu byo yari yashikirije mu kwezi kw'indwi aho yavuga ko umukandida wo mu mugambwe w'abademokarate nako hillary clinton ataco yakoze carenze ku mategeko aho yakoresha ivyuma bitari ivy'akazi mu kurungika ubutumwa bwa email aho ni mu gihe Hillary Clinton yari akiri mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga Comey yasohoye iryo tangazo ejo ku munsi w'Imana nyuma yaho ibiro vyiwe bitangarije ko bigiye kugira amatohoza mashasha ku wundi mugwi w'ama email yarungitswe hagati ya Hillary Clinton n'uwitwa Anthony Weiner yahoze ari umushingamateka uwo mushingamateka anthony weiner yari umugabo wa huma biden umwe mu bakozi ba hafi b'umupfasoni clinton umukandida wo mu mugambwe w'abarepublika donald trump yavuze ko clinton akingirwa ikibaba na sisitemu y'igihugu ihengamye aho yabibwira abamushyigikiye bari bitavye inama yabereye mu ntara ya michigan aho yababwira ati nta kuntu bashobora kuba baragize amatohoza ku ma email mashasha batoye ama email angana n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu mu minsi umunani yonyene tuve muri amerika tuje muri afurika intambara ikomeye mu gisagara ca galkayo kiri hagati na hagati ya somaliya kikaba kirimwo amatati menshi yaraye ihitanye abantu bashika kuri mirongo itatu n'umwe mu bitavye imana harimwo umumenyeshamakuru yahitanywe n'urusasu intambara hagati y'abasirikare bo mu karere ka puntland na gamuldog yadutse ejo ku munsi w'imana iryo tana mu mitwe rikaba ryarenze ku masezerano yo gushira ibigwanisho hasi yaramaze umunsi umwe igihugu c'abarabu emirate arab gifashije uyu mwumvikano wayo intambara yahereye mu burengero bwa galkayo galkoya murantunga impande zompi zararasanye amasasu menshi n'ibindi bigwanisho bikomakomeye imbere y'uko iyo ntambara ishika mu bindi bigwati byo hafi yaho abantu bashika kuri mirongo umunani barahakomerekeye mu masezerano bapfunditse iya budabi abaperezida b'utwo turere tubiri bari barashize urukumu ku masezerano no gushira ibigwanisho hasi mu gihe bariko barumvikana ku masezerano yo guhagarika intambara burundu bavuganye n'ijwi rya amerika abo bakuru b'izo ntara bagirizana kuba uruhande rundi ariko rwatanguye iyo ntambara muri yemeni naho umunyamerika yari yarafashwe mu gihugu muri icyo gihugu yarekuwe arungikwa mu gihugu cya oman john kerry umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga ya amerika yashimye iyo nkuru y'irekugwa rya walid yusuf peter logman avuga ko ari igikorwa cyiza cyo gushima cyakozwe n'abaroberi b'abahudi umugore w'uwo munyamerika yavuze ko yari yagiye muri yemen mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kwigisha icyongereza acarafatwa ari muri bisi imwunguruza imukura muri icyo gihugu iburayi naho papa francisco asaba abategetsi ku isi yose kubahiriza agateka k'abanyororo bakabagirira imbabazi igihe cyose bishobotse papa francisco yasomye misa idasanzwe aba, uh, yasamiye misa idasanzwe abanyororo bagera ku gihumbi baturuka mu bihugu cumi na bibiri aho bari bari kumwe n'imiryango yabo ah, abavugabutumwa bo muri ako gasho abagira neza bo mu gisagara ca Saint Basilica Papa Francisco yasavye ko haba ubutungane butagizwe no guhana gusa ariko kandi bugizwe no kugirira imbabazi
urakoze Oriane ku makuru heje kudushikiriza u- tugume hafi uze kudushikiriza incamake yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro vyo kuri ino saha bamwe mu bashingamateka b'abarundi basaba umushikiranganji w'umutekano ko bajejwe umutekano bitwaza ibigwanisho bikomakomeye bobireka kubera igihugu kiri mu mahoro umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni ajejwe umutekano asigura ko kubera ibihe vy'umutekano muke igihugu gihitiyemwo arivyo vyatumye iyo ngendo amenyesha ko hatarageraho abajejwe umutekano bo batovyitwaza ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza amakenga y'abashingamateka bafise ku birwanisho bikomakomeye vyitwazwa n'abajejwe umutekano cane cane abapolisi afatiye ku kuntu ivyo bikoresho vyo mu ntambara bigaragara mu gihugu bivugwa ko kirimwo amahoro umwe muri bo umushingamateka muyiza ntakarutimana atanga akarorero ko mu misi heza yavuye mu ntara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi mw'ijoro nk'igihe c'isaha zitatu ashika atangorana abonye mu nzira mu gihe yaraje ku mugwa mukuru bujumbura umushingamateka ntakarutimana amenyesha ko atangazwa no kubona abajejwe umutekano cane cane mu gisagara ca bujumbura bitwaza ibigwanisho bihambaye ariko rero nyakubahwa mushikiranganji twagomba tubaze ku bijanye n'inyifato imwe imwe imwe isa n'iyahindutse nko mu gisagara usanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atwara inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru ukibaza uti ku mutekano hari dusubiye kumwe twari tumeze kera hari copfa kuko nka twe tugenda ahantu nko ku mugoroba ugiye gufata akantu urashika ahantu ugasanga mbere je narigeze kubaza umunsi umwe ngiye ahantu avuga nti ngira hari bunyoni bati si watabwo wagendana bakeyi nagomba rero nyakubahwa mushikiranganji hari ababirekuriwe ibijya bintu byo gushira inkoho hejuru n'abandi batabirekuriwe mwofasha mukaraba abirekuriwe bakabikora ariko abatabirekuriwe bakabireka kugira ngo wa mutekano turiko turavuga turimwo koko ntituhave dufata inyifato itandukanye n'ivyo turimwo kandi tubona ko wasasagaye umushikiranganji w'umutekano asigura ko ari ibisanzwe kwitwaza bene ivyo bigwanisho abenga iyo bunyoni ariko ahanura bene kuvyitwaza kudapfa aho bagiye kugira ntibatere ubwoba abanyagihugu gushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye canke yagendanye ikigwanisho bidakwiye uwo bi- twobona bidakwiye nawe twumubwira tutisubiza iyo nkota mu rwubati kuko nikeneye gusokoroka benshi muri abo mwavuze ngo usanga abakomiseri bamwe bamwe hari bamwe basanzwe bari inyuma y'abategetsi kubera imvo z'umutekano twashimye guserura inzara kugira ngo n'umwansi amubonye arenganya agira ati aha si aho gupfa kwiroha iyo ni sitarateji imwe mu zo dukoresha twebwe mu bijanye n'ivy'umutekano gusa nabo abafise ububasha n'ubushobozi nk'ubwo bwo kugira sekirite niniya bumenya nabo ingene bagenda n'aho bagendera kuko aba ameze nk'umuntu yibungenze ntapfa kugendera aho ariho hose ko hari aho ugenda ugasanga ni wateje umutekano mukeyi kubera abantu benshi n'ivyo ikoho ndabishyize mu tuzitizo ibikoresho n'ibirwanisho kuko birakenewe burya iyo tutabibona ngo bibanze biseruke umwansi nawe ahundagare uno munsi ntituba turiko turayaga neza nk'uko ni mu bireke rero bibanze bikora akazi kabyo bitera ubwoba n'umwansi nawe ateshwa ate mu gihe hazogerera ntuzomenya ingene kamwe kamwe kagiye karagenda abandi bashingamateka nabo nka fabien manshijya nino basanga umushikiranganji bunyoni afise ukuri nagira nsabe umushinga amateka ntakiruta imana ntiyimenyere kuburyo atahajya amasaha avuze mu kibitoki kuko nta gihe gihera ukindwi ihera atabaye icyabaye na hirya y'ejo baranyurije abantu iburinga ibyaha mu gisagara nabyo oya hoho birateye ubwoba n'umupolisi cyangwa umusirikare yacerewe ari muri esikorute avuze amafilimi nk'uko umengo ni nyine icuba ariko ararengana urabye rero nk'aho bagendana n'ingene bagenda nabo nyine ubwabo nta mutekano bafise aho rero twoba turavuga neza yuko iby'umutekano ubu bibandanya rwose babyigisha kandi babikora kuko biracafise ikibazo gikomeye umushikiranganji w'umutekano yibutsa ko kwitwaza ibigwanisho bikomakomeye atari umukino kwitwaza ibigwanisho biremereye ni na risike bishobora kukugirira ko ingaruka mbi wenyine mwene kubitwara kandi nka twebwe tuzi ubuhinga nk'ubwo turabizi na cyane cyane kubasumbya ariko nimba twemera gufata izo risike ni uko tubona yuko bikenewe gushika umunsi runaka aha rero twobahumuriza kiretse nimwagira uwo mubonye ariko arifata uko utariko nk'abo twitoreye murazoduhanure hanyuma binaniranye naho mu baturegere kugira ngo umuntu agarure hakikare ku munsi wa kane w'indwi turangije umushikiranganji w'umutekano warenga iyo bunyoni n'ukwivuna abansi Emmanuel Ntamvukiye bari batumweko n'inama nshingamateka ahanini babajijwe ku bibazo by'abasirikare n'abapolisi baja mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu iruhande yavyo abashikiranganji barishuye kandi no ku bindi bibazo vy'umutekano n'ibindi vyose vyerekeye abasirikare n'abapolisi harimo n'ukuntu babayeho Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika aho bukera ku munsi wa kabiri muri leta zunze ubumwe za amerika hazoba amatora yo guhitamwo uzorongora amerika mu kiringo cy'imyaka ine hagati ya hillary clinton aserukira umugambwe y'abademokrate na donald trump aserukira umugambwe w'abarepubulika mbega ayo matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika yoha icigwa ikihe abarundi eka n'abanyafrika muri rusange mbega amakuru yatangajwe ko hariho umukandida umwe yavuze ko mu gihe yotsindwa amatora atakwemera ibyavuye mu matora ibyo bintu abantu babifashe gute reka dutangure twumvirize abashingantahe babiri twatumiye perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi na perezida pierre buyoya yahoze arongoye uburundi reka dutangure dutege amatwi umushingantahe pierre buyoya bwa mbere nibaza ko byavuzwe yuko uriya mugabo Trump atazokwemera ibivuye mu matora nibaza ko atari byo kuko mbere abatari bake n'abo basangiye umugambwe n'uwo yatoye ngo babiyamamaze hamwe asa n'uwabihinyujiye kuko urabye amategeko muri muri amerika ukaraba mu migenzo ya politiki y'icyo gihugu ntaho yobicisha naho rero bivuga ko atabyemeye ntaho byoshika ku bwanjye mugabo nimbwira ko yagombye kugira icyumviro ashikirije ko atizigiye cyane cyane bamwe bamwe mu bari ku butegetsi muri icyo gihugu inyigisho twokura muri ayo matora mu burundi ni nyinshi cyane mugabo njyewe nibaza ko mu burundi tuganye amatora turabizi mu burundi ikintu kigoranye mu byerekeye amatora ni uko abanyepolitike cyane cyane abo bari ku butegetsi bakurikiza amategeko nk'uko ari ibyo rero twebwe turacyakeneye kwiga ibitari bike kuko amategeko ariho ibwirizwa nshingiro ririho mugabo urabona ingene tubikurikiza icyo ni icya mbere mu by'ukuri demokarasi bavuga muri demokarasi ko ikintu gikuru kiriho ari gukurikiza amategeko ibyo bita mu gifaransa eta de droit aho rero navuga ko mu burundi ariho duhobaho sinavuga ko tubuze amategeko ikintu tubuze ni uko tuyakurikiza mawirindira ko higeze kuba amatora hagati ya bush na al gore bagaharira hakaba impari mugabo urwego rukuru bita sentare ntayegaye twari rumaze kuvuga ruti rugenda uku bose baciye babyemera icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko mubivuze igihe bush na al gore bariko barahiganwa sentare yarafashe ingingo kubahiriza amategeko nk'uko mubivuze n'ivyo reka tuje no kuri perezida Sylvestre Ntibantunganya ku bibazo bibiri nyene vyabajijwe eka vyabajijwe na uh, n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika yagize ati uh, Trump yarigeze gutangaza ko uh, mu gihe uh, ivyavuye mu matora vyokwerekana ko atatowe atazokwemera ukuntu ayo matora atunganijwe ayo matora azoba yibwe muce muvuga kandi ni ukuvyerekeye icigwa amatora muri amerika yoha ibihugu vyo muri afurika n'uburundi burimo mu kanya gato murakoze igihe iyo sentare nkuru yo muri amerika yagira icishikirije yavuze ko hatsinze bush navuze ko bari abacamanza icenda batanu b'abarepubulika bane b'abademokrate bakavuga ko intsinzi ari iya bush kandi igihugu cyose cyaciye cyemera iyo ngingo egome hanyuma rero kuri irya trump yavutse n'akarorero kabi cyane cyane kuri afurika ikiriko irarondera nyine yoteye imbere muri demokarasi kirazira kuvuga hakiri kare ngo jewe mbere nta na hakiri kare kuvuga ngo jewe ibyo mu matora nzobyanga uvuga uti amatora tuyategure neza mu buryo butunganye mu buryo burongorotse ikizovamwo twese tucemere mbere ngaha nicyo cyiyumviro nyamukuru nshaka yuko abantu baremera mu burundi n'ahandi burya iyo ugiye guhiganwa uba uzi yuko hashoboka ibintu bibiri ni uko usohoka kuri wowe wabaye uwa mbere cange ku wabaye uwa kabiri cyangwa uwa nyuma mugabo ukemera icyavuye mu matora igihambaye rero ngaha gikomeye kandi kuri ubu muri afurika no mu rundi wacu tutarashobora kumvikana ko neza n'ingene bitunganywa umuntu ntagende atunganya ibintu kugira ngo bizoze inyuma abe ari we bishyira mu buryo bwiza
uneho n'umwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino duhereye kuri mugenzi wacu evariste nzikobanyanka adushikirize ayo mu burundi ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu burundi rwari rugize iminsi rudashemeye rwaratunganije kuva ku munsi wa gatandatu ihiganwa ku rwego rw'igihugu bernard bizoza icegera c'umukuru w'iryo shirahamwe rihurikiyemwo imigwi mirongo ibiri n'itandatu avuga ko hari imigwi yo mu gihugu hagati ititavye ihiganwa icabitumye kukaba ari ukubura uburyo nk'uko bivugwa n'icegera c'umukuru w'ishirahamwe rya karate ku rwego rw'igihugu yabwiye ijwi rya amerika ko ari n'akaryo ko gutora abanonotsi ba mbere bazoserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu yimirije shampiyona nationale ku mwaka uheze byashoboye gukunda kubera ibihe twari turimwo umunsi rero turi ngaha anye mu nkino novuga mu mahiganwa ku rwego rw'igihugu ico twita shampiyona nationale ubundi twama tugira imyaka yose kugira ngo turabe uh, umugwi witeguye neza urusha iyindi migwi yose mu mwaka tuba turimo rero ni shampiyona national edition 2016 mufise abona kwita abanonotsi bangahe mufise amaclub angahe ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'igihugu dufise amaclub yobashika hafi mirongo ibiri n'atandatu mugabo ngaha amaclub ari ngaha ni cumi n'atandatu novuga ko amaclub menshi ya ruguru atashoboye gushika cane cane ku mvo zijanye n'uburyo ubundi umugwi uzanye abanonotsi ngaha batezwa kubamenya ku bijanye n'izo kubafungura kubaraza imigwi rero ya ruguru iracafise uburyo buke amaclub yashoboye ku gushika ngaha ari amakurebe cyane cyane y'ubujumbura n'amakurebe yo mu ntara zegereye ubujumbura nka bubanza c'ibitoke ko musubiriye gutunganya amahiganwa imigambi ya kazoza ni iyihe imigambi ya kazoza ubwa mbere twe turafise aho duhera turafise intambwe twari tugeze ko urukino rwa karate ni urukino novuga ko rufise izina ryiza haba mu gihugu uravye imidari tumaze kuzana haba mu karere twari aba mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho duherukira amahiganwa yo mu karere tuvuga rero ko ko izi nkino zidufasha ubwa mbere kubona abakinyi ngene bahagaze bikadufasha kandi cyane cyane urongoye umugwi nserukiragihugu kuraba abakinyi yoshobora gutora bazoserukira igihugu mu mwaka uza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twifuza rero ko uburyo budukundiye ko twosubira ku ico kibanza cyacu ca mbere tukaronka uburyo bwo gusohoka hanyuma novuga ko duhiriwe duhishije ko urukino rwa karate ntigwahora ari olympique mugabo uwu mwaka nyene mu kwezi kw'icenda baragwemeye ko mu rukino olympique havuga ko rero kuri twebwe ari akarusho kaniniya kuko tuzoshobora kwitegura kugira dushobore kuja mu mahiganwa abera ku rwego rwa afurika cyo bita jeux africa mbere tukanitegura dushoboye kuronka abo kwiza ibisabwa kugira ngo dushobore kuja muri jeux olympique zobera i tokyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mpera z'indwi kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu yarigeze ku munsi wa cumi na kabiri w'ihiganwa ku munsi wa gatandatu musongati w'igitega wakiriye atletico olympique w'ibujumbura urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi egle noir w'imakamba wakiriye lidia ridik burundi sport for africa w'ibujumbura ku kibuga eagle park stadium c'imakamba iyo mirwi ntawatsinze uwundi kuko urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi ngozi city wakiriye interstar w'ibujumbura ku kibuga agasaka co ku mugwa mukuru w'intara ngozi naho nyene nta gitsindo cabonetse iyo mirwi yaranganije ubusa ku bundi flambo de reste wo mu ruyigi wakiriye message bujumbura urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani hatanye mu mitwe buja city na message ngozi buja city niwe watahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa message ngozi igihe cy'isaha y'icumi z'umuhingamo kuri ico kibuga nyene lelier watanye mu mitwe n'umurwi wa gisirikare muzinga urukino rwarangiye atamurwe n'umwe winjije igitsindo ku munsi w'imana habaye inkino zibiri rusizi fc wo mu ntara ya cibitoke wakiriye vitaro wo mu gisagara ca bujumbura ku kibuga urumuri co muri komine buganda urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya vitaro y'igitsindo kimwe ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore magara star wo mu ntara ya rumonge watanye mu mitwe na olympic star y'umuyinga urukino rwarangiye ku nsinzi ya olympic star y'ibitsindo bibiri i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ubu naho duhakanya mugenzi wacu jean claude munyandinda adushikirize amakuru ya siporo n'imikino mu rwanda kuri iki cyumweru tariki ya cumi na gatatu muri uku kwezi kwa cumi na kumwe mu rwanda hazatangira isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di rwanda iyi izaba ari inshuro yaryo ya munani kuva ryashyirwa kuri gahunda y'amasiganwa y'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi union cycliste international mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda nk'uko bisanzwe turu di rwanda izatangirira ku musogongero ariwo bakunze kwita prologue aho abakinnyi bazasiganwa ahareshya n'ibirometero bitatu n'igice bazenguruka stade national amahoro i remera intera nyirizina zizakurikiraho guhera kwa mbere y'icyumweru gitaha ni kigali ngoma kigali karongi karongi rusizi rusizi huye muhanga musanze musanze kigali hakiyongeraho n'intera y'umusozo izazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa kigali u rwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe atatu ariyo timu rwanda ami sportif y'i rwamagana na benediction mu karere ka rubavu abakinnyi b'aya makipe bafite icyizere cy'uko bazitwara neza nk'uko byagenze mu marushanwa abiri aheruka ya tour du rwanda abahabwa amahirwe kurusha abandi ni jean claude wizeye gasore hategeka na areruya joseph uyu areruya niwe watahukanye umwanya wa kabiri umwaka ushize aza akurikiye jean bosco nsengimana waje ku isonga usibye abakinnyi bazaba bambaye imyenda y'amakipe yo mu rwanda hari n'abandi banyarwanda bazaseruka mu makipe yo hanze abo ni valence ndayisenga na bonaventure uwizeyimana bazaba bakinira dimension data yo muri afurika y'epfo na jean bosco nsengimana wo mu ikipe ya bike aid yo mu budage aba bakinnyi b'abanyarwanda ariko bazaba bafite akazi katoroshye ko guhatana n'ibindi bikonyozi bisanzwe bihagaze neza mu ruhando rwa afurika muri abo bakinnyi ba karahabutaka bafite inyota yo kwambura ikamba abanyarwanda twavuga emmanuel gebre xavier na eyob metker bo muri dimension data elias afewerki na tesfom okubamariam bo mu ikipe y'igihugu ya eritrea azedin lagab w'ikipe y'igihugu ya nigeria n'abandi iri siganwa rizaba ari ishiraniro kuko rizaba ririmo abakinnyi bakomeye kandi rikazanyura ahantu h'imisozi hasaba imbaraga nyinshi nibyo bisobanurwa na aimable bayingana perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ni ubwa mbere turu di rwanda izaba igiye rusizi nanone ikava rusizi ijya huye inyura mu ishyamba rya nyungwe navuga ko iyo nzira ari inzira nshyashya ikindi kigaragara ni uko izaba ari turu cyane cyane yo mu misozi miremire uretse nka etape ya mbere ya kigali ngoma izindi zose zaba ari etape zo mu misozi zizaba ari isiganwa risaba ingufu nyinshi cyane muri turu y'u rwanda y'umwaka amakipe cumi n'arindwi niyo azaba yabukereye ayo ni timu rwanda ami sportif na benediction yo mu rwanda amakipe y'ibihugu bya eritrea ethiopia kenya afurika y'epfo misiri algeria hakaba kandi dimension data yo muri afurika y'epfo down under yo muri kenya hakaba na sn velo yo muri kameruni hari kandi cycling academy yo muri israeli bike aid yo mu budage low estate com yo muri canada hot savoie hone alpe yo mu bufaransa tutibagiwe meuble de carte yo mu busuwisi yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika ribashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
ugucuruza abantu canke ubucakara bwo mu bihe vya none ni icaha kirimwo gucura abantu ubufuni na buhoro mu ntumbero yo kubakoresha ku nguvu canke kubashurashuza ku mpamvu z'amafaranga hakoreshejwe inguvu gucuruza abantu ni icaha cibonekeza mu bice bitandukanye vyo kw'isi nta gihugu na kimwe ico kibazo kitarimwo no muri leta zunze ubumwe za amerika kirahari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko urugamba rwo kurwanya gucuruza abantu ari urugamba amakungu ategerezwa guhagurukira kugurisha abantu n'icaha gityoza agateka ka muntu kandi kigeramira umutekano ku isi biragiramira amategeko bituma haba ruswa birakwiragiza indwara birasambura imiryango birageramira bikomeye iterambere mu gihe amakungu ariko agerageza gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama ateye akamo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ko gukomeza utwigoro twa leta two kurwanya gucuruza abantu umugwi yashizeho ujejwe gukurikirana no kurwanya gucuruza abantu waratumye ko abategetsi ba leta abikorera ku giti cyabo abarokotse ubucuruzi bw'abantu abamenyeshamana abaserukira amashirahamwe ategamiye leta abajejwe gushira mu ngiro amategeko abigisha mu mashure kaminuza kugira bashire mu ngiro umugambi uhuriwe ko ugufashanya kugira ivyo bitume ubwo bubisha butaba no gukingira abashobora kugiramirwa n'ubwo bubisha hamwe no gukurikirana ababukora umushikiranganje ajejwe imigeneranire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko kubera gucuruza abantu vyabaye muri kahise atari ukuvuga ko abantu boshobora kuvyihanganira avuga ko guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none ari urugamba makungu ategerezwa gutsinda amenyesha ko mu gihe bategerezwa gukora kurushiriza kugira bazimanganye impamvu n'inkurikizi zo gucuruza abantu leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya kuja imbere y'ibindi bihugu mu rugamba rwo guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none bakoreye hamwe bagasangira amakuru bagakorana n'amashyirahamwe atari make leta ya amerika izobandanya kwihweza uburyo bushasha bwo guhagarika abasinzikajwe n'ubucuruzi bw'abantu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika mbere ko dusozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo reka mu mugenzi wacu Oriane itangishaka agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Oriane urakoze frederic nkundikije twababwiye ko umuyobozi mukuru w'ibiro by'iperereza ya amerika james comey yaraye abwiye inama amateka y'uko atacahindutse mu byo yari yashikirije mu kwezi kw'indwi aho yavuga ko umukandida wo mu mugambwe w'abademokarate hillary clinton atacu yakoze cyarenze ku mategeko aho yakoresha ibyuma bitari iby'akazi mu kurungika ubutumwa bwa email aho ni mu gihe Hillary Clinton yari mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga komi yasohoye iryo tangazo ryo ku munsi w'Imana inyuma yaho ibiro vyiwe vyari byaratangaje ko bigiye kugira amatohoza amashasha ku yundi mugwi w'ama email yarungitswe hagati ya Hillary Clinton n'uwitwa Anthony Weiner yahoze ari umushinga amateka muri misa idasanzwe yasomwe ejo misa yari kimwe mu bikorwa by'umwaka mutagatifu w'imbabazi z'imana ivatika ugiye kurangira mu mpera z'uku kwezi papa francisco yasomye iyo misa idasanzwe abanyororo bagera ku bihumbi ku gihumbi niyo yasomeye iyo misa abo bakaba baturuka mu bihugu cumi na bibiri aho bari n'imiryango yabo abavugabutumwa bivatika n'abo muri ni abavugabutumwa bo muri vatika n'abagiraneza bari bahari papa francisco asaba abategetsi ku isi yose kubahiriza agateka k'abanyororo aba bakabagirira imbabazi igihe cyose bishobotse papa francisco yasabye ko haba ubutungane butagizwe n'uguhana gusa ariko kandi bugizwe n'ukugirira imbabazi abantu bakagerageza kubafasha gusubira mu buzima busanzwe papa francisco yabwiye abanyororo ko umuntu uwo ari we wese amaze gukora ikosa abasaba ko batokwigera bihebura kandi babandanye bizera mu mbabazi z'imana ayiyo ni incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ko namaduteze amatwi mubandanye mutega amatwi radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyindi nkuru tutarajya uh, ku musozi w'iki kiganiro ni inkuru twabashikirije yerekeye umunyamerika muri yemen yarekuwe yari yarafashwe ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga bwa amerika burashima iyo ngingo yafashwe n'abaroberi b'abahuzi naho turangirije ibiganiro byacu byo muri iyi saha inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic undikije mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.